mwumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kuba ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda kuri wa gatatu inama y'abaminisitiri yongeye gufata ingamba zo gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda ifata n'icyemezo cyo gushyiraho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu muri afurika y'epfo abantu barenga mirongo irindwi barindwi na babiri baguye mu mvururu zatangiye nyuma y'ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'icyo gihugu Jacob Zuma zibasiye intara za Kwazulu Natal na Gauteng abarenga igihumbi na magana abiri bamaze gutabwa muri yombi kuri wa gatanu radiyo yanyu ijwi ry'Amerika izizihiza imyaka makumyabiri n'itanu imaze ishinzwe bamwe muri mwe barashima uruhare yagize mu mibereho yabo abakenyezi tugiye kwibaruka barafatwa nabi tukababara ariko ijwi rya amerika ritangure kutugendera tukavuga ibibazo duhura nabyo ku byerekeye iby'ubuvuzi ikibazo baragikemuye ubu ni sawa twakirwa neza nta ngorane umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri tanzania duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu fidele niyongabo fidele wiriweho mwiriwe veniste mwiriwe namwe inshuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye tuyahere muri afurika y'epfo aho leta itegekanya kongereza abasirikare bagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu mu ntara zibiri aho inteko zijejwe umutekano zifise ibibazo vyo guhagarika uruhagarara gusahura no guturira inyubakwa bimaze iminsi itari mike ingingo yo kongereza inteko za leta izotuma ziyongera inshuro cumi ku zari zarungitswe mu ntara zirimwo uruhagarara rukomeye kurushiriza za kwazulu natal na goteng umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi nosiviwe mapisa ngakula avuga ko basavye ko izo nteko zongerezwa imyiyerekano muri afurika y'epfo yatewe n'ifungwa rya jacob zuma yahoze ari perezida mu ndwi iheze kubera yanse kwitaba urwego rw'ubutungane rujejwe gutohoza ruswa yagirizwa iyo ruswa yavuyemwo gusahura n'ishavu ubukene n'ubusumbane bukomeye hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'ubutunzi bibandanya kwibonekeza muri afurika y'epfo naho muri gambiya sentare muri ico gihugu yaciriye urubanza rwo gupfa ku munsi wa gatatu yankuba turaye acuditse na yahya Jame umutegetsi yahoze atwaza igikenye mu gihugu ca Gambia ku ruhara yagize mu igandagurwa ryo wahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Yankuba Turayi yari mu basirikare bayoboye Gambia mu kiringo c'imyaka ibiri inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane uyu yananse gutanga ubuhamya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu mugwi ujejwe kunywanisha abanyagambiya no guha indishyi y'akababaro abasinzikajwe n'amabi yakozwe ku ntwaro ya yaya jame abashikiriza amanza bamwagirije ko yagandaguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu usman koro sese yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ku munsi wa gatanu sentare ku mugwa mukuru banjul yasanze turayi yagigwa n'ico caha nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp umucamanza yatangaje ko azomanikwa umushingwamanza wa yankuba turayi yatangaje ko azokunguruza urubanza tukiri muri afurika abanyamari ntibavuga rumwe ku ngingo y'ubufaransa yo kugara ibibanza byabwo bya gisirikare no kugabanya inteko zabwo muri mari mu ndwi iheze perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje ko igihugu ciwe kizotangura kugara ibibanza bitatu vya gisirikare mu buraruko bwa mari mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe tangaza ko ico gikorwa kizotangura mu gice ca kabiri c'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe giherahezwe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ivyo yabitangaje nyuma y'inama yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi g5 vyo mu karere ka sahel birimwo mali burkina faso chad mauritania na niger perezida Macron yatangaje ko abansi babo bahevye imigambi yabo yo kwigarurira ubutaka ko muri iki gihe bariko bakwiragiza iterabwoba mu karere ka Sahel no mu karere kose ko muri Afurika mu burengero. Ikiganiro bahaye ijwi rya Amerika, bamwe mu banyamari barerekanye ko batanezerejwe n'ingingo y'Ubufaransa yo kugabanya abasirikare bayo mu gihugu cabo, bamenyesha ko ico gihugu cotegerezwa kugumiza inteko zacu muri Mali kugira zifashe inteko zaho. Yamara hari abandi bavuga ko hageze ko inteko z'Ubufaransa ziva mu gihugu cabo. Inteko z'Ubufaransa zarungitswe muri Mali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kigoro ko kurwanya imigwi y'intagondwa z'abayisilamu iri mu buraruko bw'igihugu turangirize ku nkuru yerekeye abimukira abimukira b'abanyafurika barenga ijana binjiye mu gice ca meriya cegukira igihugu ca espanye inyuma y'uko bahanganye n'abapolisi inshuro igira kabiri mu minsi itatu bateye amabuye igipolisi igihe bariko bagerageza kurira uruzitiro rurerure ruri ku rubibi hagati y'iyo ntara n'igihugu ca Maroc. Abategetsi ku munsi w'ejo kuwa gatatu batangaje ko binjiye muri iyo ntara ntoyi yegukira igihugu ca Espagne mw'ijoro. Abo bategetsi batangaza kandi ko abapolisi babiri ba Espagne bakomeretse igihe bariko bahangana n'abo bimukira bwari ubugira kabiri mu minsi itatu abo bimukira baturuka mu bihugu vyo muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara binjira mu gice ca Melilla mu buryo budaciye mu mategeko.
urakoze fidele niyo ngabo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri waye shatu akadomo habi wacu vowa akadomo kama naho ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda kuri wa gatatu inama y'abaminisitiri yongeye gufata ingamba zo gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda ifata n'icyemezo cyo gushyiraho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu fidele niyo ngabo iyo nama y'abashikiranganji yongeye gusuzuma ingingo zafashwe zo gukumira ikwiragira ry'ikiza cya covid cumi n'icyenda bifatiye ku biharuro by'abahandura bashasha n'abahitanwa na covid 19 ibandanya kwiyongera n'umugero utera uhindagurika inama y'abashikiranganji yafashe ingingo ziyongera ku zari zihasanzwe mu ntumbero yo gukumira ukwiyongera kwa covid 19 kubera ukwiyongera kudasanzwe kwa covid 19 mu gisagara ca kigali no mu turere twa burera gicumbi kamonyi musanze nyagatare rubavu rwamagana na rutsiro hafashwe ingingo zo gushyira igisagara cya kigali n'utwo turere mu mugambi waguma mu rugo guhera ku itariki cumi n'indwi gushika ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abanyarwanda bose basabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa hashyizweho kandi ubushikiranganji bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ubwo bushikiranganji bushasha buzoshimikira ku gutsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda no kubungabunga umuragi w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu urakoze fidele niyo ngabo nibutse ko igipimo cy'ubwiyunge mu rwanda cyashyizwe ahagaragara umwaka ushize na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bigaragara ko ubwiyunge mu banyarwanda buri ku kigero cya mirongo cyenda na kane n'ibice birindwi ku ijana mu burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano gerve nderakubuca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri amezi cumi n'abiri ashize birimo gukura ibirwanya mu baturage batabifitiye uruhushya kugaruza umutungo wa leta wanyerejwe ungana amafaranga y'amarundi arenga miliyari esheshatu no gucyura abarundi bari impunzi hafi ibihumbi mirongo inani Pierre Claver niyo nkuru igisata umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cyane n'umutekano no kurwanya abagizi ba nabi aha umushikiranganji Gervais Nderakobuca yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu mu nama yagirishije baburumatari n'abatwara amakomine yose y'igihugu inyuma yaho agahita iganira abamenyesha amakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nderakubuca asigura ko igipolisi cyakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima yerekanye ko habaye ugutuza abo bagizi ba nabi abafashwe bagashengezwa imbere y'ubutungane ikiringo caranguwemwo ivyo bikorwa ni kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu harasambuwe utugujana mirongo ibiri n'icyenda tw'inkozi z'ibibi hafashwe inkoho mirongo ine na zitatu zimwe bita karashinikove inkoho zibiri za far inkoho imwe ikoreshwa mu gutera amabombe ibisasu ntezwantoki mirongo itanu n'indwi byo ku rugamba ibisasu ntezwantoki ijana na bibiri byo kwikingira harafashwe hongera harakorerwa amadosiye abapolisi ijana na batanu bagirizwa ibyaha abantu bagirijwe ibyaha bakorewe amadosiye ni ibihumbi bitatu n'amajana umunani na mirongo itanu na batanu ubwo bushiranganje busanzwe bujejwe iterambere ry'amakomine burashima ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga miliyaridi zitandatu mu ntumbero yo kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta nderako buca aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata kurwanya igiturire no gutoza amakori n'amatagisi cyatumye hiyongera amafaranga imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni majana abiri na cumi n'umunani n'ibihumbi majana icyenda mirongo umunani nane inyamiramabi cumi na zitatu zarahanywe kubera kurya igiturire barahagaritswe mu kazi abatoza kori ba kera bahora batoza bashyira mu mifuko yabo mu gihugu cyose abanyabigega b'amakomine bose barahinduriwe imirimo ku bijyanye no gukurikirana itozwa ry'amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makori n'amatagisi mu makomine yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko bidahagije ahubwo hakwiye kongerezwa inguvu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega by'amakomine Faustin Ndikumana kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika ayariko aratozwa niba yagwiriye urashyira mu kigega ngabo ntubugemuye abataruye kugira nabo ngo babikore uko bishakiye nico gituma n'ubushikiranganje aho naho nyene bwohagabira gushikana no bw'umucunze none bitagenda gute amasoko ariko atangwa gute amahera agira akoreshwe gute aragwiriye mbwashiki hahandi nyene hanyuma ikindi ni uko nyene abarongoye umugambwe nabo ku butegetsi bogerageza kugurura ingendo shasha abantu bazi bavuye ko bagiye mu mabanga ningo bagiye gutuburura ibintu bidaciye mu mategeko ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka pasiporo n'izindi hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga ibihumbi mirongo irindwi n'icenda zatahutse no kuziha impapuro zibaranga muri karengane itangwa ku munsi umwe urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi ibiri urwa sepejere rutangwa mu minsi ibiri urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi itatu impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi mirongo irindwi n'icenda amajana ane na mirongo irindwi zaratahukanywe haratanzwe impapuro ziranga abahungutse ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ijana mirongo ibiri na zibiri ubwo bushikiranganje nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko rigushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu Jack Laveni nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri afurika y'epfo imvururu ziragenda zifata intera abazigwamo bariyongera buri munsi kugeza ubu izi mvururu zimaze guhitana abantu mirongo irindwi na babiri abandi barenga igihumbi na magana abiri bamaze gutabwa muri yombi izi mvururu zatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu jacob zuma ziravugwa cyane mu ntara ebyiri gusa kuri cumi n'imwe zigize afurika y'epfo arizo za kwazuru natali mu mujyi wa Durban wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na Gauteng irimo Johannesburg umujyi wa mbere mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umunyarwanda Josh Karisha utuye mu mujyi wa Johannesburg hatangira amubaza uko ibintu byifashe hano muri Johannesburg ni umujyi wibasiwe guhera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se abarimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko babivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu Natal ho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban ariko ubu hano naho haza kwibasirwa kuva ku cyumweru kugeza amagingo aya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura niko nabivuga niho twibasiwe aho bibasiye ibikorwa bagasahura nk'uko mwabigiye mubibona mu mashusho nk'uko wari ubivuze ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya kwazulu natal ndetse bikomereza mu ntara ya goteng ariyo ntara uh, umujyi wa johannesburg urimo umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntabwo bihari urebye mu zindi ntara nta bikorwa twari twumva bisa gutyo byahabaye usibye n'ibyo n'abantu baho muri izo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashyigikiye ibikorwa bisa gutyo bigenda bikangiza ibikorwa remezo ni ukuvuga na- na hano muri johannesburg niho niho hantu hibasiwe mu ntara ya gauteng cyane ariko wavuga uti umujyi nka pretoria nawo ubarizwa muri izi ntabwo ibikorwa ntabwo bisa nk'aho byagiye muri ubwo muri uwo mujyi cyane nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka ariko ntabwo byabaye cyane nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi ariko mu zindi ntara ntabwo bihari eh, kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashizeho bashizeho umugambi wo kuvuga ngo turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu uduteza imvururu kuri wowe kuba ibikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko uh, zituwemo cyane n'abirabura ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nkaho noneho byabaye urugomo uh, byibasira iyi mijyi cyane cyane iri muri izi ntara za kwazulu natal ndetse na huateng nk'uko na perezida siramaposa yabivuzeho ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko muri kwazulu natali ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri kwazulu natali ni abajuru benshi Eh, ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko eh, bashyigikiye gusa uwari umukuru w'igihugu babijyanye mu buryo bugaragaza eh, ubwoko ntabwo wafatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumurwanirire niko byatangiye niho ishusho rya- ritangira nubwo ryaza no muri hawutesi rikibasira cyane cyane mu mujyi wa johannesburg ni uko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi nabo bafiteho ubwinshi n'uduce batuyemo twinshi nitwo twa- twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'urugomo byo kotsa amapine gufunga imihanda gutera abantu amabuye kurasa ikindi kiyongeraho nk'uko wari umbajije ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitswe kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima bashimye n'abantu n'abirabura bafite amaduka bafite ibikorwa remezo muri utwo duce mbese ni ibintu nk'uko nabivuze kare ni ibintu bishebeje ni ibintu bishebeje ni ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe eh, wakozweho rero tugomba kwirevoluta tugakora ibikorwa nk'ibyo Josh Karisha umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg yavuganaga na Edi Rwema tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika
kuri uyu wa gatanu tariki ya cumi n'esheshatu radiyo yanyu ijwi ry'amerika irizihije isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu itangiye ibiganiro byayo uko umunsi ugenda wegera ni nako abakunzi bacu batubwira icyo ibiganiro n'amakuru by'ijwi ry'amerika byabamariye muri iyi myaka makumyabiri n'itanu ishize niba nawe wifuza kugira icyo wavuga kuri iyi yubire twoherereze videwo n'ijwi ryawe kuri watsapu yacu nimero ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane kabiri icyenda icyenda gatatu rimwe
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
mu bamaze kutwoherereza amajwi yabo harimo impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania mu nkambi ya nyarugusunduta na mutenderi ziravuga ko muri myaka makumyabiri n'itanu ishize ijwi ry'amerika imaze yagize uruhare mu gukemura bimwe mu bibazo bari bafite kubera ko yabishyize ahagaragara babibwiye mugenzi wacu james jovin mu minsi iheze higeze kuba haboneka ko ah, mu ndwi bashobora kuza batwara abantu ibihumbi bibiri ba- bahunguka mugabo k- kandi bikaboneka ko togenda mu mu butungane kuko twogenda ah, tu- ku nguvu cyane mugabo kuvaho ijwi rya amerika bamaze gu- gu- gushyira ahabona ama- amakuru menshi menshi yerekanye ibyerekeye ibyo nyine by'impunzi tubaye ngaha mu nkambi niko kuko nyine ijwi rya amerika ryarahise ribishyira ku mugaragaro bihu- bituma ko iyo ntumbero bari ba- bari badufitiye aba abo twasabye indaro muri iki gihugu bituma bapunguza kuko ubu navuga ko byose tubishimira ijwi rya amerika kuko niryo ryari risizemo n'uruhara cyane Ah, mu by'ukuri ah, navuga yuko ryarahinduye ibintu byinshi rwose cyane kuko ah, tugerageje kureba n'umutekano twari dufite ngaha mu nkambi hari abantu benshi bagiye baranyuruzwa nyu- ba- banyuruzwa bagenda mu mu buryo tudashobora gutahura nanone masaha tudashobora kuba tumenya irengero ryabo kandi ah, turashima n'ibijyanye n'ukuntu uko kuntu bashaka kutwirukana ku nguvu ah, uko ungena abantu bu- buri muntu agenda ku bushake agombye agenda ayandi mu bisanzwe ahunguka abisha- abishimye abakenyezi tugiye kwibaruka barafatwa nabi tukababara ariko ijwi rya amerika ritangure kutugendera tukavuga ibibazo bi- bi- bi- duhura nabyo ibyerekeye iby'ubuvuzi ikibazo cya baragikemuye ubu ni sawa twakirwa neza nta ngorane mu mashure bagiye ku ishuri abanyeshure bacu baragira ibibazo bagahura na changamoto mu bintu by'ibyigwa ugasanga ntibariko bariga neza ariko ijwi rya amerika riri- rimaze kuza bakaza baratura ibibazo byabo bigaca bishika kure ikibazo cyabo kica kitorerwa inyishu turashimira amaradiyo y'ijwi rya amerika cyane cyane kuko impamvu tuvuga twaba dushima ni uko kenshi na kenshi iyo habaye ibibazo ngaha mu nkambi y'induta tubivuze nko ku iradiyo baradufasha byinshi cyane nko ku bibazo tuba twahuye nabyo nk'ubu iyo habaye ikibazo cyimiriza guhunguka ku ngufu barashobora ku- kubivuga ku maradiyo bigafunguka n'iyo bagiye gusenya abantu inyuma y'inkambi babafata bamwe bakabica abandi bakabononera ubuzima wumva ibyo byose tubivuze tu- ku maradiyo birapunguka ubwiza bwa nabi bugapunguka n'ubwicanyi bukamera nk'ubuhagarara buke buke turashimira ijwi rya amerika ko ryoshishikara riza kutugendera tukaza turavuga ibibazo byacu duhura na changamoto yabyo ko iyo twahora tujya gusenya twahurirayo na changamoto nka twe b'abakenyezi bakafatwa ku ngufu benshi bakiruka bakavunagurika ariko ijwi rya amerika rije tukavuga ingorane zacu muri iyi minsi byapfungutse niyo mpamvu dushimira ijwi rya amerika ryo rishishikare kubandanya riza ryumviriza ibibazo byacu ijwi rya amerika muri make riradufitiye ikimazi gikomeye cyane eh, mu makambi y'impunzi kuko iyo habaye ikibazo runaka kijyanye n'imfashanyo kijyanye n'umutekano muke reka mu buzima bwa minsi yose iyo turoze umumenyeshamakuru wo ku ijwi rya amerika eh, hari igihe bishobora guca bishika kure kandi ibintu bibazo bigaca bibandanya byigwa kandi urumva ko eh, tuba turose aho tuvugira ijambo amakunga kumva iryo tugona urumva rero muri make turashima cyane uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iyi radiyo y'ijwi rya amerika turashima cyane ko igihe uzoba uzobe turi mu mahoro tunezerewe kandi barushirizeho kubandanya baza kutubaza ibibazo by'iwacu uko tubayeho uko turi reka mbere turumva ko ni mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye hose eh, dushobora kumva ibiko biravugwa mu gihugu c'uburundi tukumva aho bigeze zose biraduhereza ihumure tukumva amahoro tukaremeshwa reka mbere ibiganiro bitandukanye urumva ko turanezerwa cane kuva kuwa mbere buri munsi duha ijambo umunyamuziki wo mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi turaha ijambo umuhanzi witwa manu ragabo wibutse rugikubita kuburira bumva ijwi rya amerika bashishikariza kuguma mu rugo ngo birinde icyorezo cya covid cumi n'icyenda iyo ndirimbo yitwa i'm staying home manu ragabo ari mu gihugu cya senegal manu nguhaye ikaze nangadefu Ah, magnifi magnifi magnifi Eh, turaho
indamukanyo mu rurimi rw'ikiwolofu ruvugwa cyane muri senegal iriya ndirimbo yo gushishikariza abantu kuguma mu rugo ndetse no kuyiha ijwi ry'amerika cyakuje mu gite igitekerezo nakigize kubera yuko numvaga nanjye mfite mm, inshingano ku ku byari bitubayeho eh, noneho nk'umuhanzi kubera yuko twari tumaze kuguma mu rugo batubwiye kuguma mu rugo kandi kuguma mu rugo ku muhanzi bivuga kutongera kubona public aba- aba- abafana abantu be eh, bit- bivuga kutongera gucuranga imbere y'abantu donc ari ukuguma mu rugo ndavuga nti reka noneho kuguma mu rugo nicaye ngira ikintu nkora Eh, hanyuma nkasanga yuko icyo nakora nyine kubera mm, ibihe turimo byo bya bya korona ari ugukora i- iyo ndirimbo ntekereza rero n'ijwi rya amerika kubera yuko nari imaze iminsi nanone nanjye ryumva rikurikirana yego ntabwo hari hashize igihe kubera yuko ijwi rya amerika kubera kuba hano muri senegal aho tuba turi mu bo bita ba francofone umuntu akenshi aba yumva za erefi n'izindi ariko ijwi rya amerika hari hashize igihe rwose ndikurikirana ndavuga nti reka rebe ndebe uburyo nabohereza indirimbo mu makuru wumva ku ijwi ry'amerika na yahe wumva kunyuze yewe narayumvishe menshi amakuru y'ijwi rya amerika rwose mbonereho no kubashimira kuko ntabwo nagize ikintu cy'akanyamuneza kuko nka kera nibyo navugaga nka kera nk'ingeri n'aha twabaga twese amatwi yacu ashinze kuri erefi kubera uba wumva kuri umufrancofone uri mu gihugu cy'abafaransa ibiba bikureba ni ibyo ngibyo nyine by'igifaransa ariko nagize gutya njya kuri interinete kera nubwo numvaga rero bitanabaho rero kuri interinete kuko umuntu ashobora kuva iradiyo kuri interinete ariko urumva nagiye gutya njya kuri interinete sinzi ubwo hari nk'umuntu waba ushobora kuba warampaye linki yanyu hanyuma ntangira kujya numva amakuru rwose amakuru yancitse aho mu biyaga bigari nkajya numva nkayumva mu kinyarwanda numva ari ibintu byiza bishimishije pe biba bishimishije kubera yuko n'iyo myaka umuntu aba amaze ari mu yindi mu yindi si navuga ariko none ukajya kumva ukumva abantu abanyamakuru b'iwanyu bakubwiye amakuru mu kinyarwanda biba ari ibintu biryoshye cyane uba wumva wasubiye mu gihugu rwose mu karere iyo wumva ijwi rya amerika wumva ari ibihe biganiro dukora neza wumva ari ibihe twakongeramo kugira ngo turusheho kubanogera nagiye numva ibiganiro nk'ubu hari ikiganiro rwose nabashimira kuko nanjye nakeka buri munyarwanda wese yaragiye ahura n'icyo kibazo kiriya kiganiro cy'agasaro abanyarwanda hafi ya bose nkeka yuko bagiye bahura n'utubazo tujya numva mu gasaro ni ikiganiro rwose nshobora no kongera kubashimiraho nanone kubera yuko ntabwo ari ikiganiro gusa ahubwo ni ikintu cyiza cyagiye kigarura ubuyanja mu bantu mu miryango twese rwose kuko nanjye ndibukanye nacyumva hari na mushiki wanjye bigeze kucyumva arambwira ati nyaboneka ati ahubwo natwe tuzamushake namwe ati tujya tuvugana n'inshuti yanjye ati tuzamushake ati uko dufite mushiki wacu wi dufite mushiki wacu natwe waguriye kera muri congo ariko ntabwo ari intambara ya mirongo icyenda na karindwi kera imbere ya mirongo icyenda yagiye gutyo natwe ariko urumva muri ibyo bibazo by'ubuhungiro buri gihe biza bigatuma abantu batatana ntibamenye ahantu bagiye natwe twamubuze gutyo none wafashe aka kanya ukamushakisha yitwaga murekatete forutonata yagiye muri congo atadusezeye tugira ngo azagaruka tukajya tugira wenda ngo azagaruka shwida twumva abantu bamubwira batubwira ngo ari ikinshasa ariko kuva ubwo nyine twaramubuze pepepepe nibwo mushiki wanjye rero iyo yumvaga agasaro arambwira ati ariko ubundi wa muntu wacu twazamurangishije ndavuga ati reka reka nitubona umwanya da tuzamurangisha ubwo hagize umuntu wumva akaba ari Kinshasa kuko ni Kinshasa niyo yagiye akaba ushobora kubona amakuru ye yazatubwira yitwaga murekatete forutonata yari afite n'abana yigeze kutwereza amafoto y'abana babiri manuragabo nibutse abumva ijwi rya amerika ko ari nawe wahimbye kariya karirimbo benshi bakunda wise shaka agasaro kawe kazaboneka ukaba kandi wari uherutse no kuduha indi ndirimbo wise intashyo ni nayo tugiye kumva turangiza aya makuru ndagushimiye cyane manuragabo yego murakoze murakoze nanjye ndabashimiye kuba mwaragashimye kubera yuko nagakoze nanjye ndimo kuvuga nti hari akantu numva nanjye nanjye karandyoheye yego nanjye ndabashimiye kandi mbifurije yubire nziza y'imyaka makumyabiri n'itanu muraho muraho murakoma muraho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika
hamwe na mukobindi ya baro nongeye kubashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira radiyo ivi ry'amerika buri munsi cyane cyane abari mu ntara y'uburasirazuba mu rwanda mu karere ka rwamagana umurenge wa nzige akagari ya kanzu mbifurije mwese umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
ngo basore n'inkumi mbiri ndiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba